iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi na zitanu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federica nkundikije
natorewe kurongora umuganga w'abadasiganira itona natorewe kurongora uruhande rw'umuganga ko umuganga w'abadasiganira itona ni umugambwe wemewe n'amategeko ni ukuvuga ko nta mugambwe w'abadasiganira itona utemewe n'amategeko uyu ni abel gashatsi umukuru mushasha umugambwe itona wemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu burundi yatowe mu ikoraniro rikuru ry'umugambwe ku munsi wa mungu iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru yerekeye burundi arimwo umunsi mukuru wa assomption hamwe n'icizero uha abakiswe n'amagara turazigaruka ko mu kanya kari imbere abantu babiri baranyurujwe mu ijoro ryo kuri uyu w'imana imodokari barimwo iraturirwa mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho wabereye mu kagwema mu ntara ya bubanza ni kwibarabara riva i bujumbura rija mu ntara ya cibitoke iyi nkuru twayiteguriye na mugenzi wacu evariste nzi kobanyanga abanyagihugu baba hafi y'ahabereye uwo mutego bavuga ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro kuri uyu w'imana abanyakagwema bavuga ko abari muri iyo modokari uko bari batatu bafashwe n'abo babategereye babinjiza mu ishamba cimeza rya rukoko bahejeje kubasahura urukomba amazi banaturira imodokari barimwo uwashoboye gucika abo bagizi ba nabi yaganiriye n'uno munyakagwema avuga ingene vyagenze wari ari muri iyo modoka uko yabitubwiye ari bati twebwe maze kudufata kubwo twakiwe n'amasasu twarahagaze tumaze guhagarara baca baradukura mu modoka baradusopa baje kudusopa baca baratuboha ibiziriko bica munda nka kujya baziriki inkende ahari baca barabashorera baragenda baramanukana muri rya nzira nyene bageze hepfo niho haca havuga amasasu avuye kuri pesi maze kubaregeza acara nyuhurura ikiziriko buke buke inyuma kica kiramanuka no ku maguru acara abandanya agenda ikiziriko kitakiri muri we mugabo w'inyuma akaguma afashe ikiziriko yibaza ko ikiziriko wa muntu kikimufashe aho nyine acara akata aca ariruka abanyuruzwa aho kw'ibarara rya bujumbura c'ibitoke iyo bashitse hakurya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aba banyuruzwa banyuruje basaba imiryango yabo amafaranga arenga umuriyoni w'amarundi kugira barekurwe uno munyakagwema yemeza ugo rudandaza benshi turumva ko nko mu gihe bageze iyo baba bari batelefona b'iwabo bagacirikana nko kumenga abo bantu ni nk'urudandaza bariko barakora kuko usanga baciririkana ugasanga bariko baraka imiliyoni z'amafaranga kugira ngo bikunde bagomboza abo bantu muri abo bantu bamaze baza bakora ubwo bubisha ntawe urigera afatwa muri bo kuko niyo bategereje izo modoka bamwe bazumva gata abantu babajanye kandi abajejwe umutekano baba bari muri ako karere ugasanga ntibabikurikiranye cyane na mustanteri wa komine gihanga aremeza urwo rudandaza rukorwa n'abanyuruza abantu kwibarabara rya bujumbura cibitoke leopold ndayisaba asigura igituma kuri iryo barabara hama habereye imitego y'abitwaje ibigwanisho igituma biba ni kubera ko ibarabara risanzwe novuga ntirihana ritumbereye ahantu mu rukoko ishamba cimeza kandi ubwa kabiri akaba hegeranye n'igihugu kibanye giharanira demokarasi ya kongo mbere n'izo nkozi z'ikibi zikaba ariyo zica zihungira rero aho byara bibereye nta ibirometero bibiri bishika mbere ni kilometero nka kimwe kugira ngo dushika muri kongo ahantu rero bakaba bategereye ahantu atamihani hegereye atamihani hari y'abantu abanyagihugu bo mu kagwema no mu micungararo basaba abajejwe umutekano kugwiza ibikorwa byo kukizura kugira batesha abo bantu bitwaje ibigwanisho ako ni nako kamo gaterwa na musitanteri wa komine gihanga abajejwe umutekano tubasaba nabo nyene kubandanya bakorana neza n'inyabune e, mugabo turabashimira ariko tukabasaba yuko nabo nyene iyo batabajwe hakiri kare nabo nyene boca bagerageza bakabanguka ntihaco twobagiriza kuko biragoye yuko boja umusoda ku wundi canke umupolisi ku wundi kuri no barabara no mu ndwi iheze aho kw'ibarara rya bujumbura c'ibitoke harabaye umutego hagati y'ibarara rya munani n'igicenda muri komine gihanga ico gihe ntacononekaye nk'uko vyashikirijwe n'umukomiseri arongoye igipolisi mu ntara bubanza yashimiye abajejwe umutekano batabaye bagatesha abo yise bambuzi mu ndwi iheze kandi habereye ngaho mu ntara bubanza inama yari irongowe yahawe n'umukuru w'inama nk'inguzamateka y'u Burundi Reverien Ndikuriyo ico gihe buramatare wa Bubanza Tarcisse Niyongabo yamenyesheje ko we na bagenzi we barongoye intara zihana rubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bategekanya kubonana n'abarongoye akarere ko hakurya mu ntumbero yo kurwanya bitwaje ibigwanisho bama batega imitego kwibarabara rya Bujumbura cibitoke ibubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika urakoze Evariste umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya uraha ivyizero abasinzikajwe n'ingwara bamwe mu bagwayi bo mu bitaro Prince Regent Charles bavuga ko Bikira Mariya abaremesha mu magorwa barimo yamara barababazwa n'ingene abakatolika basengera abarwayi mu bitaro ari bake ugereranije n'abaporote ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse naho bari mu ngorane abagwayi n'abagwarije mu bitaro vya Prince Jean Charles bifatikanije nabo mu idini rya Gatolika bo kwisi yose mu guhimbaza umunsi mukuru wibutsa iduzwa mu ijuru rya Bikira Maria ibitaro Prince Jean Charles biri hagati mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza muri zone ya Buyenzi tuhageze twasanze akanyamuneza kuzuye bamwe mu bagwayi n'abagwarije muri ivyo bitaro basanzwe abakatolika mbere y'indirimbo z'imana ziri mu matelefone yabo zafasha kugaragaza umunezero wabo abatu basanze bagandagaje iruhande yaho bita muri medecine interne bahimbaje neza cyane rwose batwibutsa byinshi kuri bamwe bamwe kuko bikira mariya ndamwemera ko ari umubyeyi wacu adusabira aho tudashobora gushika iyo tubamugira bikira mariya yadufasha cyane kuko ni umubyeyi wacu duca kuri we kugira ngo atusabire nk'ubu twamusabye kugira dukirize umurwayi wacu adufashe adusabire ku mana agiye mbona bene data baza kunsura bakandemesha wambereye akamaro cyane kubera ko twagandagaje turatera inkuru baranganirira barandemesha uyu munsi nabonye umenga wasumbiye iyindi minsi yose kubera ko iyindi minsi nabandi mu nzu ndyamye ariko uno munsi nasohotse nza kuza ndafata akayaga hanze kandi ndashimiye imana kandi ndashimiye n'umubyeyi wacu kuko aribo yabitumye kuko twaramutakambira aratwumvira aradusabira ku mana uyu munsi mukuru wirizwa mu ijuru rya Bikira Mariya hariho abo wibutsa ivyiza Imana yabakoreye bikabatuma bagira ivyizigiro vya kazoza akarero nako uyu mukenyezi agwarije umwana wiwe mu bitaro Prince Jean Charles yatubwiye ko Bikira Mariya yamusabiye ku mana kuvyara umuhungu mu gihe yaramaze kuvyara imvyaro zishika zine z'abakobwa gusa ngira musegero ndasaba Bikira Mariya nuramvugira umuvyeyi nti nukuri ntibiterwe mwitotombo mu rugo nuransabira ndavyize kandi uzo kuzo bimpera inyinshi umuvyeyi yaranyishuye numva naciye nwanda cansanga ndavyaye umwana w'umuhungu burya ndavyibutse imisi yose numva ko ejo nasivye uno munsi nagiye kubisenga emwe basha uko mwaka utana manje ndagenda umisa ndamushimira ko vyize yankoreye ko n'ibindi uzobikora muvyeyi wanje bikira mariya atunsabire urabona bazava mvukira mu bitaro ndagowe ati mugabo kubwira umuvyeyi wewe uri mubikira utegereze cane tikamye wamye udusabira kugira ngo nkabagira neza aho nkura mu bitaro mu bitaro biri mu gisagara ca bujumbura prince jean charles arahurumbirwa cane n'abanyagihugu bafise uburyo buciye bugufi hamwe n'abantu aho nikora mbere kenshi n'abagira neza bashaka gufasha abatari bake muri bo bakunda gutumba ibitabo vya prince jean charles no kuri uyu munsi hariho twahuriye je ndi pasteur nkwengera gaston ndi muri eglise du réveil pour sari uyu munsi wagariwe ku isi ngo ni iduzwa rya bikira mariya nanjye nashimiye kwifadikanya n'abagwayi baraha naje ndabazaniye amata n'agasabuni kugira tuyifadikanye muri ububabare barimo mu bitaro prince jean charles hasanzwe hariho icumba aho mu gatolika basengeramwo ico bita chapelle aho naho harahaza abapatiri kuhasomera imisa akenshi nk'uko amakuru twakuriye abagwayi abivuga abagwarije muri ivyo bitaro hamwe n'abagwayi batoye imitende nibo bakunda kuja muri iyo misa bamwe bagatolika twaganiriye bidakunda ko baja ahabera imisa kubera gukikwa n'igufa barabazwa n'ukugene aho mu gatolika atari benshi basanga bakitswe n'igufa ku musego aho bagwariye kubasengera batumenyesheje ko aho madini y'abapatiri abaporoti aribo kenshi bakunda kubasanga ku musego aho bagwariye mu vyumba aho ngaha mu bitaro nta bakatolika benshi nta bahaza haza abaporoti gusa nibo baza kugira ibisabisho barya ibintu vyabo nyene basenga abakatolika nabo birakenewe nabo bakwiye kuza nk'ahaye bakaremesha abagwayo bakatolika babo kuko haguma haza abaporoti gusa nibo tubona kuri aho ngaho nk'umukatolika aryamye ngahaye akaguma abona abaporoti gusa birashika akagira ati none abakatolika bacu nabo bari hehe abakatolika nabo bakwiye gusengera nk'ahangahaye mu bitaro abagwayi badashobora gushika nk'ahariyaye ku rusengero mu burundi ibibanza bibiri kimwe kiri mu ntara ya gitega hitwa imugera hamwe no mu gisagara ca bujumbura muri zone gihosha muri komine ntahangwa aho bita kuri monsiyo niho hahora hahurira isindi ry'abakatolika baje guhimbaza umunsi mukuru wahariwe irizwa mu ijuru rya bikira mariya ibujumbura mu burundi fidelite yishatse ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
umukuru mushasha mugambwe w'ipfuna wemewe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu Burundi Abel Gashatsi avuga ko yagiye gukora ibishobotse byose kugira ngo abadasigana bose baje hamwe ni mu kiganiro yahaye radio ijwi ry'Amerika aratangura avuga ku ikoraniro rikuru ry'umugambwe hamwe n'ico yatorewe natorewe kurongora umugambwe w'abadasigana itona natorewe kurongora uruhande rw'umugambwe ko umugambwe w'abadasigana itona ni umugambwe wemewe n'amategeko ni ukuvuga ko nta mugambwe w'abadasigana itona utemewe n'amategeko muri kino gihe dutorewe kurongora umugambwe intumbero yo gukomeza umugambwe gukomeza umugambwe rero no kwegeranya abadasigana bifuza ko umugambwe w'abadasigana itona w'umugambwe ukomeye nk'uko wamye kugira ngo nk'uko umuganwa rudushoborwa gasore yamye abyifuza kandi yabicitse ko umuganga w'abadasigana itona ugira icyo n'ijambo muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi muravuze umugambi wo gushyira hamwe abadasigana bo mu mugambwe ipona ariko nk'uko mubizi hariho urundi ruhande rurongowe na nditije ku rundi ruhande rw'umugambwe ipona abo muzoshobora kubajijura kugira ngo bifatanye namwe mugire umugambwe umwe w'abadasigana ipona jewe mu byo mvuga nk'uko nabishikirije mpejeje gutorwa nama mvuga ko nta ruhande w'undi mugambwe mugabo kumbure hariho abadasigana ndabazi hariho abadasigana kumbure boba biyumvira canke bashigikiye mudasigana karori ngikica abo rero n'abandi kumbure bari bagiye mu yindi migambo twebwe intumbero yacu ni ukwegera uwo mukunzi wese wayitona kugira umuganga w'abadasigana yitona ube umugambwe ukomeye abo rero baba bashyigikiye uwo mudasigana karori nditike n'abo bandi tuzogerageza tugire ingufu hamwe tubarondere tubegere kugira ngo bagaruke mu ruhongore tujye hamwe twubake umugambwe wacu umugambwe wa gasore uburyo muzakoresha n'ubuhe kuko haraheze igihe kitari gito umugambwe ipona wariciyemo imice myinshi kuva ukirongowe na Charles Mukasi umugambwe nturasubira kuba umugambwe umwe utarimwo iyo mice ubuhinga muzokoresha kugira ngo mubishobore ahandi abandi bananiwe n'ubu uburyo bwa mbere ni ukwegera abo bantu ko iyo umuntu umwegereye mukavugana ukumvira icyo yumvira icyo yumvira kumbuye yaba afite ibibazo ibibazo mukicarana mukabivugana izewe yuko umuntu umaze kuvugana arakubwira ibibazo byiwe nawe ukamushyikiriza intumbero yawe nta kibuza yuko ibyo bintu bitazoshika ibi ndabimenyesha kuko kuva ntowe maze kuronka amatelefone menshi maze kuronka abantu benshi bambwira yuko bifuza kandi biyemeje kuza kugira ngo dukorane twubakire umugambi hamwe hari amakuru atangwa kwandikwa n'ibinyamakuru bimwe bimwe avuga ko mu nzego zatowe za iprona ari inzego zishobora kuba ziyoboka ubutegetsi muri umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi nibaza ko izandikwa iruvugwa n'ibisanzwe twebwe mu mugambwe w'abadashigana itona nk'uko tubizi ni umugambwe usanzwe uri mu gihugu wifuza ko igihugu corongorwa neza wifuza ko igihugu tekana kuvuga yuko ari umugambwe uri mu butegetsi umugambwe w'abadashigana itona ni umugambwe novuga ko uri muri leta mugabo n'umugambwe uri ngaha kugira ngo ufashe kugira ngo amahoro n'umutekano mu gihugu bigende neza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twateguriye birabandanya
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika abanyamurenge baba mu burundi n'abandi baba mu mahanga mu mpera z'indwi bibutse ku nshuro ya cumi na kabiri ababo ijana na mirongo itandatu na batandatu biciwe mu gatumba hafi y'umurwa mukuru w'ubujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane muri leta zunze ubumwe z'amerika mu ntara ya arizona abagize ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye mu gatumba nabo baributse ababo bagandaguriwe mu gatumba nabo bakaba bakomeje kandi gusaba amahanga reka amakungu kugira ngo aremere leta y'u Burundi kugira ngo yihutishe iburanishwa ry'abaregwa kugira ngo uruhara mu bwicanyi eh, bwakorewe abanyamurenge bari mu ikampi impunzi yo mu gatumba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane rugaragare olivier mandevu arongoye iryo shyirahamwe ry'abacitse ku icumu rya gatumba yasobanuriye ijwi ry'amerika aho uh, bahera kugira ngo mu kurega abagirizwa ubwo bwicanyi tumutege amatwi ubwicanyi bukimara kuba pasiteri yabimana yavugiye ku maradiyo yahariye mu karere ndetse n'amaradiyo mpuzamahanga baza no kuri voix de l'amerique avuga yuko aribo babikoze raporo yakozwe na monique ikorwa na onibe ikorwa n'umuryango ushinzwe ikiremwa muntu kurenganura ikiremwa muntu muri nations unies bise ngo ni raporo konjwe irahari kabisa iravuga neza ngo uko ibyo pasiteri yavugaga ngo mu by'ukuri ibimenyetso birabereka yuko fpr yagatorwa asabize mu bari icyo ni icya kabiri icya gatatu abacika cy'umutwe twari hariya muri hari abantu benshi uganiriye nabo bakubwira yuko babonye ingabo za fpr uburyo zihora zakoraga ubwicanyi mu by'ukuri byasaga n'uburyo babikoraga baharanabavugishaga ikindi agatorwa wenyine muri bibiri na munani kuri bbc vunivani yarabyiyemereye icya gatanu wasa ntashaka bihakana uyu munsi ariko si kuriya agomba kubihakana wasa nk'umuntu wize uzize amategeko wenda niba ntibeshye uri mu nzego z'ubuyobozi n'igihugu cy'u Burundi ubundi mu by'ukuri biteye isoni kuba bihakana muri buriya buryo uburyo icyanga kiriya gihakanwa uritaba ukakiburana wasa nagera mu rukiko urukiko rukamuhindura umwere twe nta kibazo tuzabigiraho rwose ariko niyitabe yiburanire mu rukiko agaragaza yuko nta ruhare yabigizemo icyaha nikitamuhama nta kibazo mu by'ukuri natwe zatubabaza kuba icyaha cyaha mu muntu arengana kuko twe turarengana turashaka kurenganurwa ntidushaka kugira undi turengana ariko ndaguhamiriza neza kandi ukuntu turi kwimvamo yuko ingabo za gatorwasa zagize uruhare muri buriya bwicanyi hariho n'izindi raporo za human rights watch irahari iyo ni raporo nziza cyane yakorewe ubushakashatsi iragaragaza participation ya fml ya gato rwasa hariho raporo ya amnesty international iragaragaza participation ya gato rwasa union africaine yari iyobowe na tabombeki bo ubushakashatsi buraho bwabagejejeho bumva ko umuhari wa gato rwasa ndetse wakagombye kwitwa abateroriste ibintu nkubwira ntabwo ari amarangamutima kandi twebwe ntabwo dusaba uburundi kutugirira imbabazi twe ntabwo ari imbabazi dusaba twe turasaba guhabwa ubutabera mu rwego rw'amategeko iki tubabaza ni uko uburundi nka leta bataza ngo batwereke ibyo bashingiraho mu rwego rw'amategeko kutwima buriya butabera wenda bashobora kwanga gufata rwasa ariko byibura ntibatwemerere banatangire na investigasiyo noneho nizigera hariya ntizigira uwo zihama ubwo bazabitubwira kuri telefoni kandi turi kumwe na pascal mwiriwe neza yagomba kumubaza uwo mutumire by'ukuri ko bavuga ati ni nk'iho nyabwoko ryagiriwe abanyamurenge by'ukuri nyine na loni cyangwa aya mashyirahamwe mpuzamakungu yaremeje ko ari iho nyabwoko by'ukuri cyane n'ubwicanyi iyo mpaka itandukaniro riri hagati y'ubwicanyi n'iho nyabwoko hama ikindi ngomba kumubaza igihe rwasa yari agomba kugomba kubyo kwitoza urubanza bari basubiye bararubyibuha kugeza yaho bavuga yuko boba bariko batumwa n'ubutegetsi ese ibyo bintu byari byo hahe kwari kukurondera nyene kugira gwashe bamwikire ntaje mu matora imisango bariko bakorana n'ubutegetsi ibibazo vyanje vyari ibi urakoze pascal reka dufate na james mwiriwe neza mwiriwe ikibazo cyawe jeyi nticyari ikibazo nasa n'ugomba guterera Mm.
ama umutumire wacu yatubwiye amatohoza yabaye mu byerekeye n'urwo rupfu rw'i- rw'abanyamurenge bapfuye kuko numvise yuko bibabaje akabazo gato nagomba kumwibariza none abo bose bagize ayo matohoza kubera iki ataco ayo matohoza yigeze ag- ashikwa- ashikwako mubona yuko muzobishobora ubu ko mubona ibintu biri mu burundi ari nka byinshi bigoranye mu gihe ibyo bintu muri muriko muriyifuza bitogerwa ko mubona yuko muzo- muzobigenza gute muzobandanya musaba gute ko mbona yuko mwasavye byananiranye mubona iyindi nzira musigaje gucamwo ari nk'iyahe nico kibazo canje murakoze urakoze james subiza ibyo bibazo bwana olivier mandeva reka wenda mbere kuri iki uyu muvandimwe arangirijeho ese bariya abantu eh, bakoze ziriya raporo cyangwa se ziriya investigation eh, n'iki cyavuyemo ese murakorana murabakurikira Ah, jewe nkuriye muri leta ya new york eh, dukunze kubona nabo bari bo muri nations unies twigeze kubonana n'ushinzwe droit de l'homme eh, hashize nk'umwaka eh, dushaka kugira ngo tubibutse ese ko batakoze icyo bita suivi kuri biriya bintu bakoze mu by'ukuri ya- izo bakomeza kutubwirana mbere yaho bahatubwiraga bati mu by'ukuri ikibazo cyanyu kirumvikana ubwicanyi bwaba- bwabaye bwabaye amanywa y'ihangu kandi bwararenganye kandi abiciwe hariya benshi bari abana n'abagore ibyo bagatorwa bavuga ko bari bahanganye n'imbunde baje gusanga ari ikinyoma yishe inzirakarengane atariko twebwe nka nasiyo jino umuryango mpuzamahanga icyo dushyiraho eh, agaciro cyane ni ukugira ngo tubanze turebe ukuntu tugarukana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari noneho eh, ubutabera wenda tubushizemo zazabangamira gahunda y'amahoro mu burundi no muri kongo iyo niko bavuga nawe ubibarije ni uko niko bakubwira ko ariko bavugaga ariko muri iyi myaka ya vuba mu by'ukuri barasa n'abagenda batugarukira kubera yuko mu by'ukuri nubwo batatanze ubwo butabera bizatanze amahoro mu burundi ahubwo twe twababwiraga ngo impamvu n'amahoro ataboneka ni uko inkozi z'ibibi zikomeje kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu umuvandimwe wundi yarabajije atese leta y'uburundi niyo yabatumaga kuko rwasa yigeze kuza kwiyamamaza dutangira kuzana ibintu by'ubutabera leta y'uburundi ishindutuka ikimenyetso ni uko n'ubu rwasa akorana na leta y'uburundi ubanza birirwa ba- ba- ba- basangira na na perezida nkurunziza bigashoboka yuko barayobora igihugu bombi ni abakonego wenyine Eh, mu by'ukuri iyo tuza- iyo tuza kuba dutumwa na leta y'uburundi ntitwari kuba tubikurikirana uyu munsi noneho agatorwa asa ari gukorana na leta y'uburundi leta y'uburundi si yo idutera gukurikirana kino kibazo hari umugani wo mu kinyarwanda uwakomeretse burya ntumwigisha gucumbagira twebwe nta nyungu dufite mu kuba leta y'uburundi ariyo ya- yadukangurira gukurikirana kino kibazo ibi ni iki ni ikibazo kiturimo ni ikibazo cy'amaraso y'abantu bacu nta- nta wabidukangurira rwose ni ibintu biturimo Eh, hari undi wari ubajije ikindi kibazo wenda wandibutsa umuvandimwe edi rwema yaravuze muhera kuki muvuga ko ibyakorewe abanyamurenge igatumba ari jenoside urebye insobanuro ya jenoside mu mategeko mpuzamahanga jenoside wishe umuntu umuzira ibitekerezo bye ukamurobanura iyo yitwa jenoside wishe umuntu umuji- umujijije umuco we utandukanye n'uwawe izo zitwa jenoside wishe umuntu umuziza uko asa eh, ukamurobanura umuzi uko asa izo zitwa jenoside Ah, hariya mu gatumba rero inkambi zari zubatse eh, eh, amahembe yari yubatse mu buryo bubiri hari uruhande rwari rucumbikiye abandi bako- bakongomani batari abanyamurenge batari abatutsi eh, ndetse n'abarundi bavaga mu buhungiro muri tanzania Eh, hakaba n'inkambi i- yacu iyo bita tente verte ariko nazita eh, yari icumbikiye abantu bacu noneho inkambi yari icumbikiye abantu bacu aribo batutsi b'abanyamurenge niyo niyo nkambi yonyine yarashwe iyindi ntiyigeze igerwaho n'urusasu na rumwe na rumwe na rumwe ndibuka hari abantu b'ababembe bari bicumbitse mu ruhande rw'abanyamurenge n'ubu turi kumwana muri amerika turabana yavuze mu kirembe mu ijoro ataka mu kirembe a- bage- bamwumvise ko ari umubembe avuze mu kirembe bati, uri umubembe ati ni umubembe bahita bavuga ati ubundi nimureke uwo si we dushaka turashaka uwitwa umututsi w'umunyamurenge ibyo byose rero n'ibindi byinshi ndashoboye kuvugira hano biruzuye rwose kuba kiriya kibazo cyakwitwa jenoside impamvu rero kititwa jenoside hari inzego cyane umuryango mpuzamahanga niwe ufite icyo bita kompetansi mu rwego rw'amategeko kuba bakwemeza ko ari jenoside cyangwa se urukiko ariko mu by'ukuri izo ntibarabikora ariko twebwe dukurikije definisiyo icyo bita lezerema zikenerwa kugira ngo icyaha cyitwa jenoside gatumba rwose ubwicanyi bwa gatumba bwujuje izo elema urakoze bwana olivier mandevu ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abacikacumu rya gatumba Ah, kuri telefoni kandi turi kumwe n'undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika asumani mwiriwe neza abahaye mwiriwe bado nashaka kubataba umutumire mbega ko eh, uwuheruka kwataye yavuze ati nta kintu bado mubaza barabatu wabivuze akavuga ati mbega ibintu nabyo narinzi I- afise icemezo icahe ku buryo yoshinga akavuga ati ni gwasa ngo ni uko yoba ari mu bayobozi eh, asumani sinamwumvaga neza kubera impamvu za telefone ariko numvise ikibazo cya nyuma erega nkubwire mu by'ukuri ibyo bihora bidusetsa agatorwa se yarabyiyemereye ahubwo gusa icyateye urujijo ni uko ya- ya- yasubiye kubihindura izo yari yaremeye arongera arabihakana U- u- ubwo yabwiye- yabyemeye bwa mbere wicaye n'ibikimara kuba yatumye umuvugizi we pasiteri habimana A- aramubwira ngo aze kubivuga iyo umuvugizi avuze aba avugiye eh, umu- umuyobozi we cyo ni icya mbere muri bibiri na munani ku kiganiro imvumva turabifite niba ashaka tuzabyerekana igihe igihe kigeze mu nkiko tuzabyerekana guhasa yarabyiyemereye ibyo ni ibintu dufite byanditse dufite na dokima yabo ya banki yabo yanditse yemera ko aribo bakoze buriya bwicanyi ndetse bakomezaga bavuga ngo bari bahanganye ngo n'abantu barasaga ibyo rwose ndi- ntabwo ari ibintu duhimba ni n'ibintu biri mu maraporo ndetse ndahamagarira rwasa ndabizi ko twumva uburyo bwiza bwo kwikuraho kino kibazo niba we ntacyo yishimiye ni mu rukiko umuyobozi ushinzwe amategeko muri parlema y'u Burundi ariko mu by'ukuri hari igihe usanga agenda ahunga amategeko icyaha ntigihungwa muri bene buriya buryo icyaha uraza mu mu rukiko ukisobanura ukagirwa umwere icya kabiri twarasobanuye twari kumwe n'abandi n'izindi mpunzi abarundi bavaga muri tanzania abandi bakongomani bandi moko sinzi impamvu basiteri yarabishyize mu ma- mu maka asa n'abiri ari opoze noneho uruhande rwacu aho twari turyamye ni rwo rwonyine rwabaye sibure eh, mu by'ukuri twarasobanuwe ubanza nabisobanuye bihagije umuvandimwe yarabajije hejuru y'icyakorwa kugira ngo ubwicanyi nka buriya ntibugakorwe ndagira ngo mpamagarire abarundi twese bose n'abakongomani twese abatura kariya karere twese dufatane mu nda twamagana amabi kandi uburyo bwiza bwo kwamagana amabi ni ugusaba ubutabera ubutabera ntibuzafasha abanyamurenge gusa cyangwa abacikiye abakongomani gusa ubutabera buzafasha akarere kose ubushakashatsi bugaragaza neza uburyo ubutabera bubayeho ngo n'intsinzi ku kiremwamuntu icyo ari cyo cyose hatagenderewe ubwoko ariko iyo ubutabera butabayeho ngo abatura akarere ngo bakomeza guhura n'amabi ku yandi amabi ku yandi ndagira ngo mpamagarire abarundi baje dufatanye mu nda dusabe leta y'uburundi n'umuryango mpuzamahanga kuduha buno butabera
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi y'amerika mu kanya turasozera eh, ikiganiro cyo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse ko abantu babiri banyurujwe mu ijoro ryo ku munsi w'imana Eh, imodokari barimwo iraturirwa mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho wabereye mu kagwema aho ni mu ntara ya bubanza Eh, twabibutsa kandi ko indi nkuru twabwiye hari inkuru yerekeye umukuru w'umugambwe ipona eh, avuga ko agiye gushyira hamwe abadasigana bose kugira ngo eh, bose babe eh, abadasigana b'umugambwe umwe iyi ni inkuru twavuze ni inkuru yerekeye ah, abagwayi cyane cyane bari muri bitaro vya prince regent charles bavuga ko eh, umunsi mukuru wa assomption ubaha akizere ariko bakaba nk'abidoga ko abanyakatolika batasengera cyane rwose abagwayi nk'uko abandi ba protestante babikora mu kanya rero inshuti mwese eh, mukundira ryo ijwi ry'amerika ah, ibiganiro byacu twashaka kubamenyesha ko bigarukiye ngaha ibiganiro byo muri aka kanya tukaba tuboneyeho rero akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na innocent kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije muri aka kanya turabifuje rero umugoroba mwiza mwese mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu